Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umuryango wa afurika y'uburasirazuba uravuga ko akarere kose kabangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe zimwe muri izo ngaruka harimo inzara yateye mu bihugu hafi ya byose bigize uwo muryango biturutse ku mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi ubu abagize uwo muryango barimo kwigira hamwe uburyo bwo gukumira ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre clave niyo nkuru arusha muri tanzania adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu aricyo gituma wafashe ingingo ko icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho icegera c'umunyamabanga mukuru wa yase christophe bazivamo avuga ko mu myaka ibiri iheze hadutse inzara mu bihugu bitandatu byose bigize ako karere iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe byagaragaye ko mu gihugu cya kenya kubera ibibazo by'izuba ikibazo cy'inzara cyabaye kinini aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba ikibazo nk'icyo kigaragara mu burundi aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri kimwe cya gatatu cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara South Sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba abaturage bafite inzara benshi muri Uganda naho ikibazo cyaragaragaye cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba aho leta ya Uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga byagaragaye ko abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira hari umuceri bohereje muri uganda mu rwego rwo gufasha muri tanzania no mu rwanda nubwo ibibazo byagaragaye ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacize ahabona umugambi w'imyaka itanu iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cy'amerika usaid bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya lake victoria hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu bigatuma ikirere gishavura nk'ibyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro imiriro ihonya amashamba kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi igihe uwo mugambi washigwa ahabona hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata hamwe n'abasarukira ibihugu bigize eyase aribyo burundi u rwanda kenya ubuganda tanzania na sudani y'epfo ibiro bikuru by'umuryango wa yase bihamagarira cyane cyane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira uwabo uwo mugambi gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahahirana mu bwisanzure bikaba bitagishoboka bakomeje gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukora imigenderanire ikongera kuba myiza ni mu gihe hagiye gushyira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politike umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagiruwubusa yagiye ku mupaka muto wa manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo areba uko imigenderanire yifashe imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u rwanda n'uburundi birebana y'ingwe ibi byateye itozekara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iy'ibusamu isa n'ihagaze ijwi rya amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa nyanza mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda ahari isoko rya nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya ngozi mu bihe bitandukanye kuri ubu urujya n'uruza ntirugishoboka ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku banyarwanda ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni uravuga caguwa bya caguwa ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana icyo gihe bikanyorohereza abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi twebwe icyo twahombye urabona barashora nk'ibintu barajana nk'impene ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahugaye cyangwa bakazana nyine ibiribwa ubu ntibikitse twarahombye rero nyine ubu duca tugura ibintu bihenze iwacu narahombye urabona nk'ubu mu kuza n'undihisha ariko yaba twagenderaniye mba nigira ku mudogi ku mugaragaro amakuru twamenye ni uko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha gusa hari abarundi bo baza mu rwanda nk'abijwi rya amerika yabonye baremye isoko rya nyaruteja baraza babundabunda nka nyine nyine ibyo nashoboye banguriye neza nyine ndi- sini- sinidoga bari bashoye iki uyu munsi cyo nshobora agatoki
nawe wari washoye iki jene nashoboye agaceri none kugira ngo muve i burundi mugere i rwanda bibasaba iki biratugora nyine bibagora gute dusobanurire turi nyine baradufata nyine iwacu nyine hariya iwacu nyine baradufata ngo i rwanda nimuharehe kuj- kuja mu rwanda biratuza nyine natwe nyine twara nyine yinda tukagenda twebwe nyine turaza bahora n'imbonera kure ukababwira ati ndiko ndakubi ndakumaho ni mu ndeke mbandanye bagira icyo basigiye bakakureka ijwi rya amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa nyanza bihuza u rwanda n'uburundi ngozi ku ruhande rw'u rwanda bashyizeho uburinzi ku cyambu cya manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha
niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo hanyuma rero tukabaha utujeto utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse ni ukuvuga ngo tumuha akajeto akahasiga ibyangombwa ndangamuntu noneho yaza gutaha akayifata agataha bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi uwo ni bwana jean damascene renzaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyanza ku gisagara aragaruka ku cyo bakorera abarundi bashaka kwinjira mu rwanda itozekara ry'iyi migenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi nk'uyu wa nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu burundi iburundi twahagendaga mbese njye nka cyane nakundaga kuranguraho ibigori mbere noneho nkayanotse ibigori kumbabura aho hepfo muturutse no kubaka iyi nzu nibyo byanafashije urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho urumva ko twahahombeye ikintu kinini cyane nkatwe twegereye ku mupaka abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze abanyarwanda bati ubuyobozi icyo tubusaba twumva ko bagira bashikirana nibura natwe tukajya tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza bakaduhahamo numva ari byo byaba byiza hariyo abana bacu hari uwifuza ko u rwanda rwagumya rufunze gutyo abarundi nabo bati ubu ndihisha mugabo yaba twatemeraniye nagenda ku mudogi mu kuza ndihisha no no mu gutaha ndihisha ikindi nyine nk'ubu n'amahera urabona iwacu yaciye aja hasi rwose nk'ubagenderaniye nkeka yose yongera akaronka agaciro ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwana renzaho uyobora umurenge wa nyanza nawe ati nagira ngo wenda iki kibazo gikomeye ijwi rya amerika ni mpuzamahanga mwakibaza abarundi cyane kuturusha kuko twebwe nta kibazo twe dufite ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda ukavuga ati iyo ngiye kuza mu rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mwarabutubuza kuza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyanza ku gisagara yahamirije ijwi rya amerika ko kugeza ubu abarundi bemerewe kwambuka mu rwanda nta nkomyi gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i burundi bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange urabona abarundi n'abanyarwanda uko duturanye duturanye nk'abavandimwe duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo wavuga yuko bitayihungabanyije kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda uko byagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo abacururiza mu isoko rya nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi byaraduhombeje ibintu byavaga i burundi bakabizana nino bakahakora ibindi nawe nta bintu bikiva i burundi ngo birazina mu bicuruzwa u rwanda rwoherezaga mu burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata ibirayi ibishyimbo n'ibindi uburundi nabwo bwoherezaga mu rwanda ibiribwa birimo n'imbuto imibonano y'u rwanda n'uburundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu burundi yadukaga bamwe barwanya indi manda ya perezida perezida Pierre Nkurunziza ni ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi 2016 kandi nibwo Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri naho twebwe bato bato nta kibazo cyacu erika bagira ubusa ijwi ry'amerika imanyoni ku gisagara ku mupaka w'u rwanda n'u burundi eriki bagira ubusa mu rwanda na pierre clave niyo nkuru arusha muri tanzania barakoze mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti rwacu ari rwo www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
mu buzima tubamo umunsi ku munsi dushobora kubara iminsi tumaze ku isi kuko aba ari impitagihe ariko tukabana n'impungenge zikomeye kandi twiteguye kuko imana yaduhisha ibanga rikomeye ryo kumenya iminsi dusigaje mu buzima urupfu ni igihombo gikomeye ku buzima bwa muntu by'umwihariko mu muryango tubamo bityo n'ubwo tubaho tubizi neza ko buri muntu umunsi uba uzagera iyo tubuze inshuti cyangwa umuvandimwe kubyakira biratugora cyane tugahorana igikomere mu mitima tuzirikana nyakwigendera ikaze nanone mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika aho uyu munsi tugiye kuganira ku ngengo y'imari cyangwa bije ikorwa hagamijwe guherekeza nyakwigendera bakunzi bacu uyu ni umwanya wo kungurana ibitekerezo ku gushyingura hakoreshejwe amafaranga menshi yakabaye afasha abasigaye nyuma y'ikiriyo gushyingura inshuti n'abavandimwe batuvuyemo ni ibintu dukwiye gukora mu cyubahiro ariko si icyubahiro kigaragarira mu mafaranga none se ubona biterwa n'iki kuba abantu bakoresha amafaranga menshi mu gihe cyo gushyingura ese ubona ari ngombwa reka twumve ibitekerezo by'abaturage mu mujyi wa kigali
ku bwanjye numvaga bitari bikwiye ahubwo ndumva ko nyakwigendera twakwiye kuba twamwitaho mbere y'uko agenda kubera ko ibikorwa akora kiri kuri iyi si nibyo bizamutabara mbere y'imana kurusha ibyo mwamukorera yaramaze gutabaruka muri make biba ari nko kwirarira kuko nakiga hanyuma ntabwo biba bikwiriye mwanya kugira ngo nize contribution batanga yapfuye baba bakwiye kuzitanga kinamizi kuko hariho nk'upfa yishwe no kuba yarabusaga nk'utanga ntabwo bikwiriye nyine mu muco wa kinyarwanda ntabwo bikwiriye ya mafaranga agakoresheje cyagiye umuntu aba arwaye ukanga kuba wayafata ngo uyamuvuzemo ukashaka kumva yuko igihe cyose nyine amafaranga wayafata ukayashyira mu bikorwa byawe ntumurebe yazapfa ukaba ari bwo ubasha kuza kuba waza kumureba ya mafaranga akaba ari bwo muyakoresha mu kiriyo n'iririmbi rihenze akaba ari bwo mutangira kurireba nyine mukarigura ubwo kubera ko aba ari wo munsi we wa nyuma ni uko mbona ari ubukwe bwe bwa nyuma hano ubwo bukwe bwa nyuma buba bugomba gushyigikirwa harimo abantu benshi baba bari hirya no hino famiye yiwe wenda idaheruka kubonana abona nta n'ikirori kiba kibamo uwo muryango ariko kuko yitabye imana bigatuma uwo munsi nabo bavuga ati reka tujye gushyigikira umuvandimwe wenda niyo mpamvu abantu benshi muri icyo gihe bakoresha amafaranga menshi mu kumushyinguza mu gutanga ibyo baza gukarabisha intoki igihe bavuye gushyingura
reka dushimire cyane aba baturage badusangije ibitekerezo byabo kugira babona nk'impamvu ituma abantu bakoresha amafaranga menshi mu guherekeza nyakwigendera ariko bakunzi bacu nimunyemerere imyemerere yacu ituganishe ku kumva icyo amadini abivugaho uyu ni sheikh musa umuvugizi mu idini ya isilamu
njyewe nitwa Sheikh Sindayigaya Musa nkaba ndi umuyobozi w'umuryango w'abayisilamu mu mujyi wa Kigali ariko nkaba ndi n'umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu gushyingura ni umuhango ukomeye mu idini w'isilamu ni urwego rwo guherekeza umuntu no kumuha agaciro niyo mpamvu rero mu idini w'isilamu iyo umuntu apfuye akorerwa ibintu bine cya mbere twebwe umuntu yitabye Imana turamwuhagira rwose umubiri neza tukamusiga amarashi agahumura neza cya kabiri twebwe iyo umuntu apfuye iyo ari umugabo tumwambika imyenda y'amashuka atatu y'umweru iyo ari umudamu ni amashuka abiri n'ijipo uwo muzadira ijipo n'iy'ishati ndende n'agatambaro ko mu mutwe icya gatatu tumukorera turamusengera igihe yitabye imana tumusabira isengesho ry'uwitabye imana tumukorera akorerwa n'abandi ryo kumusabira ku mana imana imubabarira ibyaha yakoze imwakirira ibyiza yakoze imwagurire imva ye icyo ni icya gatatu tumukorera kandi izamuha ijuru imurinde n'ibihano byo mu mva kuko twe twemera ko imva nayo ifite ibihano ndetse ikagira n'ibyiza ku muntu wapfuye ari umuntu mwiza hanyuma icya kane tumukorera ni ukumushyingura mu by'intumwa y'imana yatubwiye iyo umuntu apfuye ni ibyo bine tumukorera ubwo rero biriya byo gukoresha ibya mirenge abantu kwambara amakoti asa kuzana amafoto ya nyakwigendera kuzana indabo abantu biriya byose bikorwa kuri uriya munsi tubifata yuko ari ugusesagura kuko twebwe idini yacu yemera ko iyo umuntu amaze gupfa ibyo yari atunze biba bitakiri ibye ntabwo rero agomba kugenda bimugiyeho byose ahubwo biba bisigaye ari ibyo gufasha abab- abazungura be twebwe mu idini w'isilamu byose birateganyijwe ubwo twemera yuko iyo umuntu apfuye abantu bagomba kumusabira icyo ni icya mbere icya kabiri bagomba kuzuza ibyo atabashije kuza birebana n'imyenda niba ari umuvandimwe cyangwa umubyeyi wawe ugomba kumwishyurira ideni yari afitiye kuko ideni ni ikintu gikomeye cyane mu idini y'isilamu ikindi nanone ugomba guhora u- umuvuga ibyiza ubutumwa nabaha mureke twite ku muntu cyane cyane akiriho tumube hafi tumurwaze tumushakire ubushobozi bwo kwivuza nibyo bikenewe cyane hanyuma napfa tumuherekeze nabwo ni byiza kumuherekeza umuntu no kumuha agaciro ariko iby'imitungo ture- turebe cyane cyane abasigaye dukunde umuntu kuko niyo yitabye imana tumuherekeze neza ariko dushyire mu gaciro twirinde gusesagura no kumushyiraho ibyagombye gusigara bifasha abasigaye kuko nibo baba bahari bakiri bazima bakeneye kubaho ariko ubutumwa bukomeye cyane twite ku muntu kurusha kwita eh, kumwitaho mu gihe yitabye imana
aho byari ku ruhande rwa isilamu aho sheikh musa adusangije icyo isilamu ivuga ku ngengo y'imari ikorwa hagamijwe guherekeza nyakwigendera gusa si aho twagarukiye gusa mugenzi wacu david hitimana yagannye no muri kiliziya gatolika nabo baratubwira
Eh, nitwa padiri gasana vincent nkaba umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri kiliziya gatolika iyo myemerere rero yacu ni uko umuntu agomba gushyingurwa mu cyubahiro guhabwa icyubahiro nk'uko yakihawe akiri muzima tunamuherekeza mu cyubahiro tunamusengera amasengesho aherekeza uwitabye imana icyo avuga eh, ni ukugira ngo tugaragaze ko isano twari dufitanye itacitse gukoresha ibya mirenge si we bifasha ahubwo ni ukugaragaza umwanya yari arimo akiri muri ubu buzima ntabwo abantu bagomba kwigana abandi ngo ubone ko nk'abantu bakize bifite ibyo bakoze nabo bagomba kubikora kandi nta bushobozi bwabyo tugomba guherekeza mu buryo butadusiga iheriye iheruheru ni ukuvuga rero ngo wa wundi ugiye tugomba kumuherekeresha umutima w'urukundo uw'ukwemera ukwizera twizera ko hirya y'aho ari aho agiye hariho noneho rero niyo mpamvu ko tutazi neza uko apfuye atunganye isengesho nicyo rivuga guhozaho isengesho ryo kuvuga ngo niba hari ibibura imana igirire n'aya masengesho iyo misa ni igitambo cya yesu kirisitu kiba kigomba kumufasha igihe atarashyikiye ataragera atarareba imana imbona nkubona ibyo bintu yabigizemo uruhare yarabiko- yarabishatse ni ukuvuga ngo nawe afite eh, rwose uburenganzira bwo kuba yaherekezwa mu cyubahiro simvuga ngo basesagure niyo mpamvu numva ko guherekeza uwitabye imana ari ngombwa birakwiye
reka dushimire cyane aba banyamadini bombi badusangije icyo imyemerere ivuga ku ngengo y'imari ikorwa hagamijwe guherekeza nyakwigendera mu kanya turabagezaho ikinamico nyiramubande
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya
duherukana papiyasi akomeje kunywa izubunuka mama yusufu kubera amabanga abitse mbabazi nawe yari yerekeje mu rusengero kwereka imana iby'ubukwe bwe reka habana ariwe dutangirira iki gice
mu karere k'ibiyaga bigari
naho ubundi mama pe ndamukunda ni ukuri Mm, kandi urabona ko uwiteka ari kugenda akora ibitangaza Mm.
amakuru make ufite se mwana Mm, amakuru yo ni menshi mama si ko ejo bundi mbabazi yatinyutse akajya imbere y'abakirisito mu rusengero agatanga icyifuzo cye cy'uko imana yadufasha mu rugendo twihaye tukazasezerana njye nawe oh imana ishimwe rwose Mm.
ariko buriya nyoko sinzi ibyo mubamo none se ko baravuze mu rusengero bavuga ko bigomba guhita biba
papa harega imana ifasha uwifashije namwe nyine mushyiraho ak'ababyeyi mu nsengere kandi uwiteka azumva amasengesho yanyu yego mwana wa Mm.
tugomba natwe kugira uruhare muri aya masengesho Eh, ahubwo guhera ejo papa wabinyemereye rwose twayatangira maze tukiriza nk'iminsi ibiri cyangwa Mm.
itatu Ubundi tugasengera icyo cyifuzo ni ukuri oya nibyo mama ariko uzi ko mwambonye koko ngiye mu rugo rwanjye nkiriza kandi nta none ibi ntibishoboka kabisa uzagende we n'umuhungu wawe mwirize njye nta mwanya nakwibonera
Wabaye
uretse ko umuntu atekereza hafi kuki si imana yashyizeho kurya nibaza ko itarizi ibyo iri gukora none haranditse ngo iyo ubuze ubwenge n'imana irakura bake ariko noneho gatsimbanye urandagije niko ubwo si byo uvuze byanditse mu yindi bibiriya koko mu mbarizi ubwo ni mu byanditswe n'intumwa nako simbizi mukabura gukora mukirirwa mu magambo kandi sha wowe na nyoko ndaje nongere mbahunge ndabona mwaragora amategeko menshi mu rugo rwawe bike oya papa si gahoro rwose gutekereza kudusiga gusa nanjye nugenda nzigendera nanjye niyambukire muzambure n'ubundi ntacyo nsigaje Ay, data we.
abije karame sinigeze nsobanukirwa neza ubushize ubwo mwari mu nama na habana yanyuriyemo bikeya kuri telefone Mm.
ariko shana nari mfite abakiriya benshi banyuzuye hejuru ku buryo ntigeze mbisobanukirwa neza ehe amahugurwa bimeze bite mbere ya byose twagize igitekerezo tugamije kwigisha abakuze mu mibanire myiza mu rugo urubyiruko tukabigisha kutijandika mu biyobyabwenge ndetse n'ubusambanyi mwatekereje neza cyane ndanezerewe ni ukuri twanavuze rero ku bijyanye n'imyororokere y'umukobwa Yo.
cyangwa umugore Mhm.
bityo izo nyigisho zikazatangwa tubifashijwemo n'impuguke zabigize umwuga gusa hagati yacu tuganira twarebye ku mpande zose ubuyobozi twebwe nka club ndetse n'abagenerwabikorwa Eh, twabonye Kwiga ko ibintu byaba byiza.
byiza Mm.
tugaruyemo amarushanwa Eh, kugira abantu bazitabira ari benshi ndumva noneho ibintu ari byiza cyane Mm.
Sha, mwarakoze gutekereza gutya nanjye rero mwarahambere sinzi ukuntu nabivuga cyane none se reka mwibarize ubushobozi buzava he rero ubushobozi bwo turacyakusanya gusa hari amafaranga ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye mu kuzishyura za mpuguke zizadufasha mu gutanga ibiganiro Eh, ndetse n'ikigo cyatwemera amafaranga azifashishwa mu gutangwa mu gihe cy'amarushanwa yo ndetse n'ahabana nawe Mm.
yaduhaye inkunga mu bijyanye n'ifunguro awowe sha ni byiza cyane nanjye rero ndumva nzatanga amafaranga kandi rero nzabafasha aya mahugurwe se minyoni waba warayamutumiyemo
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ye baba we shagako uzi ukuntu nari ngukumbuye kuki utaherukaga kuza ku ishuri wakumwana mu rugo wabandagurije bya banje bakanyuma ubuforare tu ubufora ese bwo gukora iki
mva ndeke erega amaze gukura minyo Mm.
ngeze mu kigero cyo kumenya kwijerera amafaranga Hayi.
kandi mbere byari bigoranye hariya mu nkambi kubera ko batangaga ibiryo gusa ubu rero ni kashi batanga kuki se mu rugo batayamba Sha, njyewe ndumva mbibaze neza Mm.
ayo mafaranga ari ayo kugira ngo mubashe kubaho mwese nka famiye Mm, atari ayo kuguha ngo widegenge ni ukuri reka ibyo tubireke ni diro ndende yego ko none se minyo karame ngo wari unkumbuye sana
ngewe nendaga kuza turi ku mutima ego ko umva umva uzi ko impamvu nagarutse ku ishuri ari ukubera wowe Ah, none se umaze igihe kinini utiga none se ngo uje kureba jyewe ni ukuri kw'imana umva ntitaye ko wabyaye urwo ruhinja nanjye narubera papa are cyane cyane ko kiduhe waguteye inda yanatobotse atari hafi Mm.
ubundi tukibanira muri paradizo njye nawe shamyo
ariko se ndarota cyangwa niko gaku ubu buzima mvuyemo bwari bunkomereye none ngo njye gukundana ubwo se uramutse unteye indi nda nayitwaraye ngo kiduhe se yatorokeye inda se ko yaba ari iyanjye wayinzanira kiduhe ngo aba mu gihugu cya
yego papiya ese ko mbona wanitse agatuza ra aya manywa koko aha wahora n'iki ubu si yobewe ukuntu inkwi zabuze iyo ngeze amahirwe nkagira aho ndushikuza Hmm, narwasa nkarubika mu nzu da ariko rero nawe ntugakabye ubwo se ni ngombwa kurwasa kuri uru ruzuba koko Eh, ntiwari kurubika ukaza kurwasa rihombye Ah, ariko sha nawe soroma erega iyo wagize urundi rugo uba ugomba kurwereka ko urwitaye bityo umugore muto akakwibonamo bitabaye ibyo nansare wanjye uri hariya n'ukuntu ari mwiza bazamuntwa
urabivuze uranyibutsa mama sabine umugore wawe mukuru aherutse kunkabukira mu rusengero ndumirwa
wowe wagiye gusenga se Mm, ari nihanganye mpfa kujyayo
winsetsa soro rwose ibyo bintu ntabyo nari ntuwe nkuziho pe
twageze dutya tuba tugiye mu rusengero Eh.
tugiye kumva wa mwishwa wanjye baba baramuhagurukije bamuha gutanga amashimwe amashimwe
akigera imbere arihanukira ngo bamuragize imana ngo azashakane na habana Eh, murabikema twataranye Eh, ubwo se mama sabine we yarabijema ewa nagiye kumva numva aranyihaye n'iminota itatu mu rusengero ubonye ntabyiviramo nifatira inzira ntaha amateraniro atararana nca wahuye n'uruva gusenya ihangane Hmm? isoro reka ndwane n'ururukwe rero nze tujyane hano hepfo Hmm? musabire agacupa tube twiganirira Agacupa ahubwo.
wenda Eh.
nagira ka morari Mm.
ariko mama yusufu uri hano hepfo Eh.
yazanye ibuye riryoshye ariko aho bukera nawe ndamutereta tu
itegurwa ry'amahugurwa rirarimbanyije mu itsinda ry'amahoro gakuru nawe yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi isuye we ashaka guteretana mama yusufu
nongeye kubaha ikaze muri iki gice twahariye ko basomera ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse twihuse pascal hatungimana uherereye i burundi yagarutse ku bijyanye na kanseri aho avuga ko ahambere kanseri bavuga ko ari indwara y'abifite ati ariko kuri ubu n'abatifite na birabafata ati kuko hariho kanseri z'ubwoko butandukanye akomeza avuga ko akenshi binaterwa n'ibyo dufungura mu buzima bwa buri munsi naho uyu ntiyatwibwiye ariko aravuga ko kanseri ari ikibazo gikaze kuko abantu benshi batayisobanukiwe ati ariko hakozwe ubukangurambaga bugari nk'ubwakozwe ku cyorezo cya sida byagira umusaruro reka noneho dusoreze ku butumwa bwagarukaga ku kiganiro cyatambutse ku cyumweru gishize habyarimana jean louis aravuga ko asanga kwikinisha ari ukwitesha agaciro ataho kubikora bakora imibonano mpuzabitsina uyu ntiyatwibwiye ariko mu butumwa bwe aravuga ko abona ari ikibazo cyo mu mutwe ati kuko yumvishe bishobora no gutera uburembe yasoje avuga ko mu gusenga ndetse no gukurikiza inama z'abaganga byashira fabirungi aravuga ko kwikinisha bigira ingaruka zikomeye nko kwibagirwa birenze umutima uburemba ndetse na kanseri yo mu bwonko ati ku bw'ibyo bagakwiriye kubyirinda naho oscar bigirimana uko ugize felicien irankunda evode bucumu patrice ndetse na bizimungu venuste uherereye i huye bo batubwiye ko bakunda cyane ikiganirisho njye mwabanye na ruwikeza christela naho ubutaha
reka dushimire cyane mwe mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi niba wari ukurikiye ikiganiro ejo ushobora nawe kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza ibitekerezo ingero ndetse n'inyunganizi ukoresheje imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo cyangwa se mukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri turashimira cyane mwe mwese mwari mudukurikiye bityo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira mizero crispin ninjye mwabanye muri studio mbagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na rojeni y'igena ikiganiro ejo cy'uyu munsi tugicumbikiye aha ariko gahunda za radiyo ijwi rya amerika zirakomeje bayi bayi
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo